Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Joe Diane Ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukayahera kuyagezweho irya nino kw'isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
mwaramutse diane tuyahere muri sudani abdallah hamdoke yaheruka kuvanywa ku butegetsi muri sudani yarabusubijwe agarutse mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere biciye mu masezerano yashizwe ko umukono nawe hamwe na general abdel fatah al burhane atwara abasirikare bakoze kudeta ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kw'icumi uno mwaka mu ijambo hamdoki yashikirije amaze gutera umukono ku masezerano y'uwo yeje ku munsi w'imana yaremeye ko icyo agiye kwihutira ari uguhagarika gusesa amaraso y'abanyagihugu general buruhane we yarashimiye hamdoke ku cyo yise ukwihangana kwamuranze kuva ubutegetsi bwiwe butembagazwa mu kwezi kw'icumi hamdoke yari afungishijwe icy'amaso zimwe mu ngingo ziri mu masezerano yeje ku munsi w'imana harimo kurekura abashikiranganji n'abasivile bose batawe mu mvuto itariki bazorekurigwamwo ariko ntiyatangajwe muri burkina faso abakora imyiyerekano barakoraniye hamwe mu micungararo y'umugwa mukuru wa gadugu basibira urukurikirane rw'imodokari z'abasirikare b'ubufaransa zariko zigerageza kuja mu gihugu kibanyi ca nigeri abo banyagihugu bavuze ko bibaza ko izo modokari z'igisirikare z'ubufaransa zari zitwaye ibigwanisho ku mihari y'iterabwoba yakwirakwiye muri burkina faso kandi imaze guhitana ubuzima bw'abasivile baharugwa mu bihumbi hamwe n'abajeje umutekano mu myaka itandatu iheze abasirikare b'ubufaransa bari muri ako karere kurwanya imihari y'iterabwoba ishamikiye ku idini rya kisilamu abanyagihugu ba burkina faso ariko bavuga ko bashavujwe n'uruhara rw'ubufaransa mu mutekano muke urangwa mu gihugu cyabo bigatuma iryo shavu barita ku nteko z'ubufaransa nayo muri tunisiya abategetsi bavuze ejo ku munsi w'imana ko bahagaritse abimukira amajana abiri na mirongo ibiri na batatu bariko baragerageza gushika ku nkengera z'amazi mu butaliyano umuvugizi w'igisirikare gicungera inkengera z'amazi muri tunisiya hussein edine jebabli yavuze ko bafatiwe mu bwato icenda butandukanye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu rishira uw'imana yavuze kandi ko abo bimukira bamuka mu bihugu bitandatu bya afurika harimwo n'abo muri tunisiya ijana na cumi n'umwe ikigo ca oni kijejwe impunzi hcr kivuga ko abimukira barenga ibihumbi mirongo itanu n'umunani n'amajana umunani bashoboye kwinjira mu butaliyano kuva mu ntango z'uyu mwaka benshi baciye mu ibahari mediterane tukivuga ku bimukira hanze y'umugabane wa afurika abategetsi muri mexique baratabaye ku munsi wa gatandatu abimukira amajana atandatu bamuka mu bihugu cumi na bibiri byo mu karere ka amerika yo hagati babasanze mu makamyo akwegana muri leta veracruz iri mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu bagomba kuja muri leta z'ubumwe za amerika ibi vyavuzwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe abimukira mu gihugu ca mexique abimukira bangana umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana indwi nibo bagerageje kwinjira muri leta z'ubumwe za amerika mu mpisho baciye muri mexique kuva mu kwezi kw'icumi bibiri na mirongo ibiri gushika mu kwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ku mugabane wa buraya abantu baharurwa mu bihumbi mirongo itatu na batanu barakoze imyiyerekano ivyene ku mugwa mukuru wa otirishiya ku munsi wa gatandatu biyamiriza ingingo yo gusubira kugumizwa mu ngo kuva kuri uyu wa mbere mu gihe abandura umugera wa kovide bongeye kwiyongera muri ico gihugu leta ya otirishiya yavuze ko ico kiringo caguma mu rugo kizova ku minsi icumi gushika ku minsi mirongo ibiri ahandi havugwa iyo myiyerekano ni mu buhorande aho abantu barurwa mu majana bihereje amabarabara biyamiriza ingingo nk'iyo
aloyize bigirimana urakoze kuri ano makuru yose waduteguriye ukabuhesheje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nongere ndabashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika ikaze mu gice ca kabiri c'amakuru tubafitiye muri kano gatondo perezida wa uganda yoweri kaguta museveni asaba abarwanyi ba adf bamaze iminsi bagaba ibitero mu gihugu ciwe kunyeguruka bakava iyo bari hose bakishikana bitagenze uko bakarimbuka uyu ni perezida wa uganda yoweri kaguta museveni muri make aha agira ati bitanze nta nkeka bazohanwa ariko batabikoze bazopfa muri repubulika ya demokarasi ya kongo abitwaje ibirwanisho mu mpera z'indwi twaraye dusozereye banyuruje abanyagihugu b'abashinwa batanu ano makuru yose ari mu yo turambura mu kanya isase sangwa ikaze nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika amakuru yacu tuyahere muri kongo aho abanyagihugu batanu b'abashinwa bari basanzwe bakora imirimo yo gucukura amabuye y'agaciro ahitwa mukera turi muri secteur ya mutambara teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo mu mpera z'indwi twaraye dusozereye banyurujwe n'abantu bitwaje inkoho bataramenyekana ibindi kuri ino nkuru tubibaza umenyesha amakuru wacu vedast ngabo umuyobozi wa sosiyete sivile muri mukera bwana bonane christophe avuga yuko mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ahagana saa tatu abantu bataramenyekana bateye ku gihugu gicumbitsemo abashinwa bacukura amabuye y'agaciro kiri mu kera bashimuta abashinwa batanu bica umupolisi umwe ndetse bakomeretsa undi yagize ati ilikuwa majira ya saa tatu za usiku kwenye eneo ambapo ni
hari saa tatu za nijoro ahari icumbi ry'abashinwa bacukura amabuye kumva amasasu menshi byarashwe n'abantu bataramenyekana nyuma yo gutohoza twasanze bashimusa abashinwa batanu batwara ibintu byinshi ndetse bakomeretsa umupolisi umwe undi nawe arapfa wamechukuliwa na kubebewa na hao watu na vitu fulani fulani na vitu fulani fulani vimechukuliwa hapo kuna jeruhiwa polisi moja na mwingine mmoja kufariki uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko abo bashinwa bari bamaze amezi agera kuri ane bari mu kera bakorera sosiyete icukura amabuye ya beyond mining kandi ko bakoreraga kananda itota ndetse n'isimbi twavugishije umuyobozi wa teritwari ya fizi bwana kawaya mutupira heme kuri iki kibazo cy'ishimutwa ry'aba bashinwa atubwira yuko ari mu nama y'umutekano twongeye kumuvugisha ntiyafata telefone yacu gusa zimwe mu nzego zishinzwe umutekano zikorera mu karere ka fizi zari mukera ahashimutiwe abashinwa zivuga yuko hashimuswa abashinwa batanu kandi ko bari gukora amatohoza yo gushaka kumenya abashimusa abo bashinwa n'aho babatwaye sosiyete sivile igaragaza yuko iyi sosiyete ya beyond mining yatangiye gukorera aho mukera tariki ya mirongo itatu y'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka nyuma y'amwe mu masezerano yari yagiranye n'abaturage batuye mukera arimo kububakira umuhanda wa mukera katanga kubaha amazi imirimo ndetse no guha ingurane bamwe mu baturage abo bashinwa bacukura amabuye mu mirima yabo iki kibazo cy'umutekano muke muri aka karere giteye impungenge abaturage batuye muri fizi byashoni bagaza ni umushakashatsi ku bibazo bibera muri fizi na uvira na mwenga aragaruka ku ishimutwa ry'aba bashinwa hariho n'abashobora gutera bariya bashinwa ubwoba kugira ngo bamonopolize marishe y'inoro bumva deja hariho amamotisho menshi kuko igihugu cyacu kirimo amabuye y'agaciro hari abantu bashobora kwihisha inyuma y'abariya banzi bashimuta abantu kugira ngo batere ubwoba abashinwa abashinwa bakuremo akarenge hanyuma aribo basigarana babonye n'amabuye y'agaciro muri kino gihugu cyacu icyo nacyo kirashoboka iyo ni iyindi mpamvu ishobora gutuma bariya abantu bashimutwa ababashimutse bashobora kuba bari babakenyemo amafaranga kugira ngo nibabafata basabe ababatumye kugira ngo babahe amafaranga baze kubareka mu kwezi kwa cumi gushize abantu bitwaje ibigwanisho bari bashimuse nabwo abakozi batatu bakorera international medical corps bari bavuye baraka bagiye rumanye mu turere twa fizi na uvira na mwenga uyu muco wo gushimuta abantu hanyuma bagacunguzwa amafaranga ugenda ufata indi ntera ikomeye kuko hari aho basanga n'abahinzi mu mirima bakabashimuta vedasengabo ku bwaradiyo ijwi rya amerika uvira mutara kivu y'epfo
bakunze baradijwe rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominotere de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
Vedaste Ngabo urakenuye muri Uganda na nabice ku masonga nkitangura president w'ico gihugu Yoweri Kaguta Museveni asaba abarwanyi ba ADF kwishikana bitagenze uko bakibonera ko Museveni yabivuze kwa gatandatu mu ijambo ryiwe rya mbere ku bitero vy'iterabwoba vyagabwe i Kampala ku murwa mukuru wa Uganda inkuru irambuye na Ignatius Bahizi akoresha rya Amerika muri Uganda mu ijambo yagejeje ku banyagihugu mu ijoro ryo kuwa gatandatu perezida museveni yavuze ko habayeho kurangara ku ruhande rw'abashinzwe umutekano ariko ko ibi bitero bibiri n'ibindi byari biherutse mu kabari no muri bisi itwara abagenzi bimaze gukangura abashinzwe umutekano ubu akaba bamaze gusenya imitunganyirize y'uwo mutwe wa adf uvugwa kuba uri inyuma y'ibyo bitero museveni yihanganishije abapfiriwe ababo muri ibyo bitero anasaba abanyagihugu kuba maso mu gihe inzego zishinzwe umutekano ziri mu muhigo w'izo ntagondwa avuga ko zitagifite ayandi mahitamo uretse kwitanga we now know a lot about these terrorists of course some are not yet arrested ti ubu tuzi byinshi kuri uyu mutwe wa adf ariko benshi ntabwo bari bafatwa inama ni abagira bose hari abihishe muri kenya tanzania mozambique congo no muri afurika y'epfo ni uko bakwitanga kugira ngo bakize ubuzima bwabo tuzabashyira mu butabera bitanze ariko nibatitanga bose bagiye gupfa bashire muri iki gihe rero turasaba abanyagihugu bose kuba maso kuko mu gihe izi ntagondwa zose zitarafatwa zizakomeza guteza umutekano muke perezida museveni yongeyeho ko intagondwa za adf zaneshejwe ku butaka bwa uganda akaba zirimo gukoresha ibice by'igihugu cy'igituranyi cya kongo kitabamo ubutegetsi guteza umutekano muke muri uganda zikoresheje amafaranga zikura mu bucuruzi zikora muri icyo gihugu Now for ADF, It's now a business because they are in Eastern Congo, which has no government.
ati byabaye ubucuruzi ku ruhande rwa adf kuko bifatiye agace ko muri kongo y'uburasirazuba katagira ubutegetsi bacuruza imbaho bagacukura amabuye y'agaciro nka zahabu ibyo nibyo bacuruza kugira ngo babone amafaranga yo gukora ibibi bo nta nubwo bashaka ngo umutekano muke uveho kuko bawuboneramo inyungu ubu turi mu biganiro na leta ya kongo izo ntagondwa tuzazibona kandi tuzirangize abaperezida batandukanye ku mugabane wa afurika barampamagaye kuri iki kibazo mbizeza ko turimo kugishakira umuti iki kibazo cya adf tugiye kugikemura burundu museveni yanenze abakuru b'imitwe y'iterabwoba ishingiye ku madini bakoresha urubyiruko mu bikorwa by'ubwiyahuzi babizeza ko ngo bazaja mu ijuru yibaza impamvu abakuru b'iyo mitwe bo batiturikirizaho ibyo bisasu kugira ngo nabo baje muri iryo juru bashukisha urubyiruko kugira ngo rwiturikirizeho ibyo bisasu bihitana inzirakarengane bwari ubwa mbere perezida museveni avuze ku bitero byashegesha umujyi wa kampala mu gitondo cyo kuwa kabiri bigahitana abantu bane abandi bagera kuri mirongo itatu bagakomereka barimo n'abapolisi ibi bitero abashinzwe umutekano bavuga ko byagabwe n'abiyahuzi babiri bo mu mutwe wa adf hano kampala ku murwa mukuru wa uganda na cyane kuba byarabereye ahantu hagenzurwa cyane n'abashinzwe umutekano igitero cya mbere cyabereye hafi n'ikigo cya polisi igenzura umujyi wa kampala ikindi cyakurikiyeho kiba nyuma y'iminota itatu yonyine kibera hafi cyane y'inteko ishinga amategeko kuva aho ibitero by'iterabwoba byatangiye kubera mu gihugu mu kwezi gushize polisi ivuga ko imaze guta muri yombi abantu bagera kuri mirongo itatu bakorana n'umutwe wa adf ubiri inyuma kandi abarenga icumi bo akaba bamaze kwicwa barasiwe imbere mu gihugu bamwe bakanasanganwa ibikoresho by'ibisasu bya bombe ADF ni umutwe wa kiyisilamu urwanya ubutegetsi bwa Uganda kandi akaba ufite ibirindiro mu burasirazuba bwa Congo cyane cyane i Beni leta zunze ubumwe bwa amerika ziherutse gutangaza ko adf yamaze kunga ubumwe na leta ya kiyisilamu hamwe n'undi mutwe w'iterabwoba urwanira mu gihugu cya mozambique ukurikije leta zunze ubumwe bwa amerika iyo mitwe yombi niyigize umutwe wa leta ya kiyisilamu wo muri afurika yo hagati cyangwa se is central africa ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umurwi w'igihugu jeje agateka kazina muntu mu burundi cndh urashima ko leta zunze ubumwe za amerika ziherutse guhagarika ibihano zari zafatiye uburundi ivyo bihano vyafashwe bivuye ku mvururu zo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu vyarimwo ukuziririza abategetsi bamwe bamwe b'uburundi kwinjira ku butaka bwa amerika no gufata amatungo yabo ibindi kuri no nkuru nayo jwerika neza akora ijwi rya amerika i nairobi muri kenya iyi ngingo ya amerika yo gukura ibihano ku burundi iri ku minwa yose y'abarundi baba mu gihugu no hanze yaco kuva isohotse eka n'ibinyamakuru vyayo vyo mu gihugu hagati mu karere na mpuzamakungu niko kuko turetse perezida ndayishimiye yanditse ku rubuga rwe rwa twitter ashima agira ati ku izina rya leta n'abanyagihugu b'abarundi no ku izina ryanje nyene ndashimye iyi ngingo ya nyakubahwa joseph r biden nta tangazo ryasohowe na leta umuvugizi wa leta yatubwiye ko ataca aragera kuvuga kuri iyi ngingo ariko kuri kitegura itangazo izobishikiririzamwo mugabo mukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe ateye akazi na Museni Dash Sixte Vinyini Muraba yatubwiye ko ingingo nkizi zihinga uva afata ingingo kugira ngo bakomeze kurusha agateka kazi na muntu iyo igihugu kiriko kirakora utwigoro kugira gisimbataze agateka kazi na muntu na demokarasi amakungu akabibona akabishima bitanga ingufu ku bantu batandukanye nibaza ko rero ibi bizofasha inzego zitandukanye gusubira kwisuzuma barabe ko hari uturenge tundi dukeyi twadusigaye bashobore kuducyorora impinduka ni muraba avuga nta shaka niko yagize arongoye ishirahamwe ry'igiteka rihani hagati y'akazi na muntu barazemeza ariko hari icanira ng'ingingo ugutezurira abagizwe amabi muri utwo twigoro cyane cyane bivuga mu ngingo zimwe zimwe umukuru w'igihugu yagiye afata mugabo rero turatewe amakenga y'uko iyo ngingo yo gushikira leta y'uburundi umengo iza ifuta ibyaha byagiye bikorwa imigwi yose umuntu aca yumvira ati none ga abo nabo barejejwe nyene icabujije amahoro Burundi ni ukudahana ubandanije ejo canke canke hirya y'ejo ayo bazosubira yibonekeza ikurwaho rya bino bihano ni intsinzi ikomeye kuri leta y'uburundi n'abakunzi bayo mu minsi iheze inama ya onu ijejwe atakazi na muntu yari yafuse umurwi wa onu watohoza ku vyaha vyoba vyakozwe mu burundi kuva mu bibiri na cumi na gatanu igusubiriza n'umwanditsi araba agateka akazi na muntu ariko bamwe mu mashirahamwe mpuzamakungu nka idash babona ko hatari bwagere akavuga ko atacahindutse ku rubuga kakina tesakian umushakashatsi muri iryo shirahamwe rikora amatohoza ku burundi akaba akoreye ku karere k'ibiyaga binini hafi imyaka mirongo ibiri n'itanu uko niko bisobanura ijwi rya amerika il y a eu quelques améliorations c'est vrai, depuis la fin de l'année dernière. Mais ces derniers mois, on assiste à une dégradation prononcée et très inquiétante.
gusezerana guhindura ibintu n'ubutungane ariko ivyo biherera ku karimi karesha gusa hari icobo kinini hagati y'ukuri n'idasezerana gushitsa nta gikorwa kiboneka nk'uko ababurizwa igufa n'ababurirwa irengero muri raporo yacu twerekana bigaragaza et la réalité, euh, comme l'illustrent euh, les cas de torture et de disparition présentés dans notre rapport.
mu ngingo yasohoye kuri uyu wa kane perezida wa amerika joe biden yatangaje ko ikibuga cyahindutse cyane mu burundi na cyane cyane kuva mu mwaka uheze aho ubutegetsi bwahinduka mu burundi umukuru w'igihugu mushasha evariste ndayishimiye aja mu mabanga inyuma y'amatora anemeza ko abategetsi bari baratswe uburenganzira bwo kwinjira ku butaka bwa amerika nk'abatembera canke abarondera kuhaba bikuweho kwa mirongo ibiri na kabiri ukwa cumi na rimwe bibiri na cumi na gatanu leta ya obama yari yafatiye ibihano bimwe mu bihangange mu gipolisi c'u Burundi n'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi uwo mwaka nyene muri bo harimwo Alengiyome Bunyoni umushikiranganji wa mbere w'Uburundi akaba ico gihe yarajejwe ubushikiranganji bw'umutekano Godefroy Bizimana umuhanuzi wa perezida Ndayishimiye yari cegera c'umuyobozi mukuru w'igipolisi Gervin de la Kobucha umushikiranganji w'ubu wajejwe umutekano n'intwaro yo hagati yari umuhanuzi mwishikira mu bushikiranganji bw'umutekano n'abandi mu bari bashatse guhirika ubutegetsi bakanavyiyemangira bavuga ko bashaka guhagararira amasezerano ya arusha n'ibwirizwa nshingiro bemeza ko vyahonyanzwe n'ingingo ya sendedevudede umugambo uri ku butegetsi yo gusubira gutanganya kuyigendera pye nkunziza nk'umukandida kugira ngo yitoreze ikindi kiringo cateye impari harimo general godefroy niyombare na general sirene ndayirukiye yashengereye mu ibohero rya gitega ku mugwa mukuru wa politike mu mpera z'ukwa kane uyu mwaka kuwa gatandatu ukwezi kwa cumi na rimwe ibihumbi bibiri na cumi n'indwi perezida donald trump yongereje ikiringo c'ibi bihano antony blinken umunyamabanga wa leta ya amerika yatangaje ko ibihano vyakuwe ku bantu cumi n'umwe naho amerika yakuyeho ibihano burundi kuva mu ntango z'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu buracari mu bihano vy'ubumwe bwa buraya bwahagaritse imfashanyo zose bwaha leta kubera imvo nk'izashikirijwe na amerika kandi uwo muryango akaba ari wo uronse amafaranga menshi y'imfashanyo leta buri mwaka amasoko y'ijwi rya amerika i buruseli mu bubirigi yaribwiye ko atankeka n'ibi bihano bizofutwa kuva hadutse injyane zaturutse ku kindi kiringo ca nyakwigendera perezida pierre nkurunziza mu bibiri na cumi na gatanu uburundi buracafatwa nka bimwe mu bihugu bihonyanga ubwigenge bwa kiremwa muntu eroge buri kaneza ijwi rya amerika
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abakunzi b'imikino na siporo aka ni kakanya kanyu agezeho mu gisata ca siporo tuyahere mu burundi imigwi ya dinamo urunani uh, jimkana na kerne niyo izokina mu mpera y'ino ndwi dutanguye igice ca kabiri gishiri ca nyuma mu nkino zitiriwe ikinyobwa viva mu mupira w'amaguru ihiganwa ryabandanije ku munsi ugira uwa cumi na gatatu ibi vyose umumenyeshamakuru wacu desire hatungimana yabiduteguriye kuri iyo ndwi igira iya cumi na gatatu mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu burundi musongati yatsinze atletico new oil ibitsindo bibiri kuri kimwe ni navyo message ngozi yatsinze burundi sport dynamique egre noir nayo yatsinze rukinzo ivyo bitsindo bibiri nyene kuri kimwe eka na vitaro nivyo yatsinze rekroko mu zindi nkino zabaye top junior yanganije na buja city igitsindo kimwe ku kindi umamuru itsinda kayanza united yorohewe cyane ku bitsindo bine kuri kimwe flambeau du centre yatsinze olympic star ibitsindo bibiri ku busa nayo royal yanganije na flambeau de l'est ubusa ku bundi feruz aruna amenyereza umugwi wa flambeau de l'est amenyesha ko ashima inota rimwe yaronse uwo mumenyereza mushasha w'uwo mugwi akizera ariko ko niyamara kumenyerana n'abakinyi biwe umwimbu uzoba mwiza vrema ndashima uko umuntu aronka inota kubera iyi shampiyona uko ubibona iragoye cyane vrema kandi ukinira mu kibuga cy'uwundi biragoye kurayo inota kandi ubona ko na royale si umugwi w'abana habuze determination nivyo ndimo ndakora iyi misi yose kubera murazi ko nafashe umugwi mu kanya gato kandi en plein shampiyona kandi nakurikiranye n'amamaci na akomakomeye cyo gituma tuzobandanya tubikora uko akazi katubwiye kugeza ubu bumamuru niri mu kibanza cya mbere n'amanota mirongo itatu n'abiri n'ay'umugwi wa rekoroko ukabona mu kibanza cya nyuma n'amanota atanu muri basketball naho mu ihiganwa ryitiriwe ikinyobwa viva kitarimwo umwambiro gikorwa n'ishyirahamwe rihingura ibinyobwa mu burundi brarudi umugwi wa dinamo watsinze remesha ku manota mirongo irindwi n'ane kuri mirongo itandatu n'indwi urunani rutsinda mutanga united ku manota mirongo umunani n'indwi kuri mirongo itanu n'atandatu jimkana yatsinze new star ku manota mirongo umunani n'atatu kuri mirongo irindwi n'atatu nayo kerne yirahiye rezipo mu kuyitsinda ku manota mirongo itandatu n'ane kuri mirongo itanu n'indwi mfura nzima arsene amenyereza kerne aratubwira icyo basumbije umugwi wa rezipo bigatuma bashikira intsinzi rezipo ntibaza icyo twashoboye kurusha ni uko twashoboye kudefanda neza kubasumbya ibyo bo bokumbure bariko barakora ko bari batwitwa du saison iri plus compact igoye gupenetramo nubwo mu minota ya mbere bashoboye guresisa amashuti ya kure ariko ubwa nyuma twayababujije turashobora gushiramo ingumvu muri defense hama turakosora nico navuga ko twabarusumbije kuri defense ubwa mbere hanyuma vyabaye ko twe twashoboye gukina attaque turi pose tugashobora gutsinda amanota menshi n'amarobon offensif menshi tukabasumbye Blaise Higwa amenyereza Rezipo amenyesha ko kutamenyerana aribyo byabakoze ko urabona ko abakinnyi ntibashasha ntibaramenyerana nk'ubu turafise bashasha binjiye batari basanzwe bari muri club umva icyo tugiye gukora ni uko tugiye kugira imyimenyerezo cyane kugira ama automatisme ya mu bakinnyi abe correct ngo menya ko imigwi ya Dinamo urunani Kerne na Jimkana arizo zizokina igice cya kabiri gishiri cya nyuma mu mpera y'indwi dutanguye umugwi uzotwara igikombe ukazoronka agahembo k'imiliyoni zitandatu mafaranga y'amarundi desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika desire hatungimana ariko ucukurirwa mu ngata na jean claude munyandinda wagiye kutubwira yagezweho mu gisata ca sport mu rwanda mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize imikino yigeze ku munsi wayo wa gatatu ku wa kane habaye imikino ibiri kuri stade kamarampaka i rusizi ikipe ya espoir fc yanganyije na gicumbi fc ubusa ku busa as kigali itsinda gorira fc igitego kimwe ku busa kuri stade ya kigali i nyamirambo ku wa gatanu nabwo habaye imikino ibiri yombi ibera kuri stade ya kigali i nyamirambo gasogi united yatsinze rusiro fc ibitego bitatu kuri bibiri kiyovu siporo inganya na polisi fc igitego kimwe kuri kimwe imikino ibiri isigaye yo kuri uwo munsi wa gatatu wa shampiyona yabaye ejo bundi ku wa gatandatu kuri stade ya kigali nyamirambo ikipe ya Rayon Sport yatsinze Bugesera FC ibitego bitatu kuri kimwe umutoza wa Bugesera FC Abudumba Rushimana avuga ko uburangare bw'abakinnyi be bakina inyuma aribwo bwabaye intandaro yo gucika intege hakiri kare match start ibereye nziza kuko iyiza kuba nziza nitwe tuba twatangiye dutsinda nitwe twabonye uburyo bwa mbere bwo gutsinda igitego ariko ntabwo twigeze tugira efikasi imbere y'izamu bituviramo kuza kwankesa gusa nk'abataye concentration muri defense mu minota nk'irindwi ya nyuma y'igice cya mbere dutanga amakado ibitego bibiri byagiyemo bikurikiranye navuga ko tutigeze tuba solide muri defense ibyo bitego rero bisa nk'ibyatwishe hanyuma byubaka icyizere muri Rayon Sport ikipe ya Musanze FC yatsinze Etoile de l'Est ibitego bitatu kuri bibiri kuri stade y'Ingoma mu ntara y'Iburasirazuba abafana ba Etoile de l'Est batashye bitotomba bavuga ko gutsindwa kw'ikipe yabo byatewe n'umusifuzi wari wayizonze akina umupira usa mwiza usukuye ugaragara twakinnye rero n'iki na rubitire uko nabonye uwo mukino wagenze neza ni sawa ariko ikibazo ni nkaho twakinnye na rubiti twari twatsinze ibitego bibiri icya gatatu barakitwibye kandi igitego cyari cyagezemo none se ubu ngubu ntamwe nk'abanyamakuru n'abandi bose mugerageze umukino mujye mureba ukuntu mushaka uburyo muhabigenza abasifuzi twebwe aka kanya ikibazo kiri hehe cy'abasifuzi isaha n'umunota bazohengereza amakipe gusa twaguma muri ibi ngibi imikino yagombaga kubera kuri stade umuganda i rubavu yarasubitswe iyo mikino itarabaye ni uwa marine fc na mukura victory sport n'uwagombaga guhuza etenseri fc na apr fc uyu munsi kuwa mbere ejo kuwa kabiri ndetse n'ejo bundi kuwa gatatu hateganyijwe imikino y'umunsi wa kane w'iyi shampiyona kuri uyu wa mbere polisi fc irakina na gorira fc kuri stade ya kigali i nyamirambo ejo kuwa kabiri bugesera fc izahura na gasogi united kuri stade ya bugesera rutsiro fc ihure na mukura victory sport ku kibuga kitaramenyekana kuri stade y'igicumbi ikipe ya gicumbi fc izahura na kiyovu sport naho kuri stade ya kigali i nyamirambo hakazabera umukino wa karundura uzahuza apr fc na rayon sport ejo bundi kuwa gatatu ikipe ya musanze fc izakira espoir fc kuri stade ubworoherane musanze as kigali ikazahura na marine fc kuri stade ya kigali i nyamirambo mu wundi mukino uzabera kuri stade y'ingoma ikipe ya etoile de l'est izahura na etenseri fc kugeza ubu nyuma y'umunsi wa gatatu w'imikino ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe ya as kigali niyo ya mbere n'amanota icyenda naho etoile de l'est y'akarere ka ngoma ikaza ku mwanya wa cumi na gatandatu nawo wa nyuma ikaba nta nota na rimwe irabona mu mukino w'intoki wa basketball ejo bundi kuwa gatandatu muri kigali arena i remera habereye umukino wa all star game wahuje abakinnyi b'intyoza bari bagabanyije mu makipe abiri uwo mukino warangiye ikipe ya olivier shaka na bagenzi be itsinze ikipe yari yayobowe na diedone ndizeye amanota mirongo irindwi n'arindwi kuri mirongo irindwi n'atatu yari claude munyandinda i kigali ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya kino gitondo vyari biremeshejwe na jodian ninahazwe dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bibashikire muri bo harimwo fasil gebehu yavyegeranije twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubipfuriza kubandanya mururanirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha